murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ninjye basuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri na kabiri ikisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora turi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ikaze mwese kuri radiyo yanyu muri ibi biganiro kuri iki cyumweru cya mbere cya diventi umushumba wa kiliziya gatolika papa francisco yaraye ashyize mu rwego rw'ikirenga abakaridinali cumi na batatu umwe muri bo waganiriye n'ijwi ry'amerika yakiriye ate ubwo butumwa bushya nabwakiranye ibyishimo kuko kiliziya y'u rwanda yinjiye mu mateka hari intambwe iteye mu rwego rwo gukura nyuma y'imyaka ijana na makumyabiri ivanjiri imaze igeze iwacu uwo ni karidinali mushya w'u rwanda karidinali kambanda akimara guhabwa na papa francisco inkoni n'inkuyo n'ikamba umuhari wa politiki uharaniye neza y'u Burundi mapu Burundi uramagana rusansama y'abakozi ba leta iheruka gukorwa mu Burundi mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi na kumwe usanga ubwoko butashingirwaho nk'uko buri mu bibazo byabajijwe mu rwanda ho abatuye mu kagari ka nyarutarama mu mujyi wa kigali bongeye kugirana ibiganiro na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu basanga hagombye kubahirizwa amategeko u rwanda rugenderaho mu kwimura abaturage ku mpamvu z'ibikorwa by'inyungu rusange izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya muto ntimujye kure umutwe wa politiki waraniye neza y'uburundi mapu burundi uriyamiriza rusansama y'abakozi ba leta iheruka gukorwa mu burundi mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi na kumwe ku bwa mapu burundi ibyavuye muri iyo rusansuma yabajije abakozi ubwoko bwabo ntibikwiye gufatirwaho gusa minisiteri y'abakozi ba leta yasobanuye ko ibi biri mu nyungu z'abo bakozi ibindi kuri iyi nkuru tubibaza mugenzi wacu Pierre Cave niyo nkuru kubw'umuhari wa politike uharaniye neza y'uburundi mape burundi rusansuma rw'abakozi ba leta rwabaye mu ntango z'uku kwezi rurafite icyo runyegeje kidahumuriza mu kiganiro uwo muhari wahaye bamenyesha amakuru ku buhinga bw'ingurukanabumenyi emeri igira neza awutwara atangazwa na bimwe mu bibazo ijana n'umunani byabajijwe abakozi ba leta nk'ubwoko bwabo ubutunzi n'intara baturukamwo uwo muhari ubona ko ibyavuyemo bikwiye kuba imva gusa kuko bishobora gucanishamo abakozi ba leta abandi bagakumirwa kubera icyo bari iyo mu gihugu abantu batanguye guharugwa amoko yabo bagaharugwa itunga ryabo abanyagihugu basanzwe abakozi ba leta ni ukuvuga yuko mu gihugu cy'u Burundi amakungu akubise urugohe hashobora kuba ihonyabwoko nka mafu Burundi buhire twariyamirije uru rusansuma turanavuga ko bidakenewe guharura amoko y'abantu ariko kandi burya umuhari umwe uragira aho ushikana yamara ndizera yuko abarundi bose mu mihari itandukanye barimo bariko barakorerwa aya mabi yo guharurwa kumbure bizovamo kwirukanwa kumbure bizovamo kwicwa aba bose tubasaba guhagurukira hamwe icyarimwe kwiyamiriza iyi migigwa itagigwa mu gihugu cy'u Burundi ijwi ry'amerika ryahamagaye umushikiranganji w'akazi n'abakozi ba leta ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu kuri telefone ziwe ngendanwa zibiri biranka icyo twari kubaza umufasoni domina banyankimbona iyo tumuronka twari ukumenyaho ibyavuye muri urwo rusansuma bigeze abakozi ba leta bashoboye kwiyandikisha ingene bangana n'icyo rugamije icyo bikoze ubwo rusansuma rugikorwa umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji marie rosette nizigimana yari yasiguriye ijwi rya amerika bimwe muri ibyo bibazo
ubwa mbere na mbere ni ukugira ngo leta imenye abakozi bayo yongere imenye n'umwe wese icyo asanzwe yajejwe mu kazi ka minsi yose imbere ya kabiri kubatunganiriza no gutunganya mu bisate bitandukanye abakozi bategereza kuhakorera kuko hari aho usanga mu bushikiranganji buriya cyangwa ubundi cyangwa mu gisata kiriya cyangwa ikindi hariho abakozi barenze cyangwa ahandi ugasanga barabuze intumbero ya gatatu ni uko iraheza ikamenya n'ingene itegura uburyo bwo kubahemba gusa amasendika y'abakozi ba leta nka yose yari yiyamirije urwo rusansuma mu rwandiko baheruka gushira ahabona mu kiganiro cy'umuhari mapa burundi ukorera hanze y'igihugu uwawurongoye yagarutse no ku ngingo uburundi buheruka gufata yo kugara ibiro by'intumwa idasanzwe y'ishirahamwe mpuzamakungu oni muri ico gihugu uwo muhari ubona ko hari ikindi cinyegeje inyuma y'iyo ngingo atanisiguro yatanzwe n'umushikiranganji w'imigenderanire ko iyo ntumwa atakazi yo bigifise mu gihugu iri yugagwa ry'abaserukira nasiyonizini mu burundi tubibona nko kuzimya ijisho riraba amabi akorerwa mu burundi bagomba ibyo bateguye bize bibe ata benshi bariho bo kubara inkuru twizigeye ko abarundi benshi bazoteba bagahaguruka nk'uko twahagurutse bakaza tugakorera hamwe tukavuga rumwe tukabwira ibya leta yuko ingufu ari iza twebwe abanyagihugu ahubwo atari iz'akagwi gatoya kica akagatito kuri icyo kibazo kuwa gatatu w'indwi umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemereye guserukira umunyamabanga mukuru wa ONU mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini ku Burundi buzoha ikiringo c'amezi ashobora gushika ku icenda ishami mpuzamakungu ONU kugira ngo ibijanye n'ivyo biro binonosogwe neza hanyuma vyugagwe burundu ni mu gihe bwa mbere ico gihugu cari camenyesheje ONU ko ivyo biro bizokugagwa itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kw'icumi na kabiri uno mwaka ONU nayo ikifuza ko ivyo biro byosubirirwa n'urundi rwego rwo kumvikanwa ko n'izo mpande zibiri mu mpera z'umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru urakoze tukivuga ku Burundi igikorwa cyo kurwanya urugomo rukorerwa abakenyezi si urugamba rw'abakenyezi gusa ibyo ni bimwe mu byashyikirijwe na Prosper Bazombanza icyegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi watangije gahunda y'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya urwo rugomo ku murwa mukuru w'intara ya Muramvya yamenyesheje abarundi ko uzahohotera abakenyezi azahanwa by'intangarugero inkuru dushyikirizwa na mugenzi wacu uri i Kigali mu Rwanda Desire Atungimana kuri uno wa gatanu niho ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya hatanguzwa ku mugaragaro isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amaba akorerwa abakenyezi icegera cy'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza niwe yari yishikiye aha i Muramvya mu ijambo yashikirije abari bitabiriye ivyo birori yabamenyesheje ko umugambi w'igihugu wo kurwanya amaba akorerwa abakenyezi uri mu mico ine ubwa mbere hari ugukinga ayo mabi ubwa kabiri hakaba ugufasha uwayakorewe ubwa gatatu hakaba uguhana uwayakoze hanyuma ubwa kane hakaba ukunga uwakorewe amabi n'umuryango wiwe mu kibano hamwe no kumufasha kurangura ibikorwa byo kwiteza imbere Prosper Bazombanza amenyesha ko kugira ico cyaha gituzwe abarundi bose bategerezwa kugira mu ruhara ahamagarira rero abarundi bose gushengeza abakorera amabi no kwiyegereza abayakorewe abakenyezi n'abigeme bakorewe amabi afatiye ku gitsina bakeneye kuremeshwa no kwiyegerezwa kuvuzwa no gufashwa kwitura ubutungane saba ukwinuba rero ahubwo nawe ukwiyegerezwa tukabaremesha tukabahoza kugira ngo babone yuko uwo mababaro tuba tuwusangiye twebwe twese n'igihugu cyose dusabye rero yuko umwenegihugu wese yokora icyo yoshobora cyose cyofasha kuremesha ababa bashikiwe n'ayo mabi ababanyi b'uwakorewe amabi bategerezwa rero kumuba hafi bakamuremesha mbe no kumufasha muri ibyo byose akeneye igihe cyose babishoboye na cyane cyane kumushikana n'ingoga na n'ingoga kwa muganga mbe no gushyikira abajejwe ubutungane kuko mabi bene ayo sayi kumvikanisha mu muhoyahoye mu kibano nyakujyana imbere y'inyamirambabi kugira ngo icyo cyaha gihashywe mu burundi no ku isi yose umugisha wa kaminuza paul nkuzimana yanonosoye ivyigwa vy'imibano amenyesha ko gutuza ico caha bigoye cane mu burundi bafatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi n'ingingo zimwe zimwe za leta zikinyiza umukenyezi igihugu c'uburundi canke n'ibindi bihugu bitari bike kw'isi hariho ivyo bita sisiteme ya patriarka patriarka rero numva yuko ubutegetsi mu muryango buhagaze ku mugabo nanoneho nibyo umuntu wabona mu burundi nko ku byerekeye ubutegetsi umugabo niwe buhagaze ko niwe umuryango ushimikiye ko haba mu kubaka urugo haba mu gutorana haba mu gufata ingingo ahantu ushyikirizwa nuko hariho amategeko akandamiza umukenyezi ku kazi na cyane cyane umuntu yihoreje neza cya gitabo cyerekeye akazi kode du travail muri icyo gihe ntibiri gusa mu rugo rero ugasanga biri no muri leta nahari umunsi wo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi icegera cy'umukuru w'igihugu yakebuye abakenyezi kuko muri bo hari abakora amabi atagira izina nubwo uyu munsi twaramutse tuvuga ibyo byo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi bakenyezi dusigaye tubona abashingantahe nabo nyine hariho bamwe bamwe bakorerwa amabi n'abakenyezi bageze kubyumva aho hariho n'aba sorobamfirika wa fasoni njyana ibitabaro afata umushinga ntari mu nzu yiwe mu nzu agafata umugiti akamucumita cyangwa agafata izuba akamukubita umutwe agahwera kandi hariho inzego z'ubutungane mugendamo ibyo bintu biratera isoni bitesha akaranga k'ubupfasoni bitesha akaranga k'abarundi n'abarundikazi tubaza ko cyoba kizira mu burundi n'izo zibicira kuvuga ngaho mu gihugu cyacu cy'uburundi turabahamagariye rero kugumya ibanga n'ubupfasoni byajya biranga umurundikazi ubushiranganje bwo gufatana mu nda n'iterambere ridakumira bumenyesha ko muri uno mwaka uheze mu biharuro bwashoboye kuronka abakenyezi mirongo itatu na batanu bashurashwe ku nguvu hakorwa amabi majana abiri na mirongo umunani n'indwi afatiye ku butunzi n'amajana abiri na mirongo itatu n'umunani nseserezamutima desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana ndagushimiye kuri iyi nkuru tuve mu burundi twerekeza mu rwanda abatuye mu kagari ka nyarutarama mu mujyi wa kigali muri iki cyumweru dusoje bongeye kujyana ibiganiro na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu biganisha ku kubakura mu bice leta ivuga ko bishobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga abaturage bo basanga hagombye kubahirizwa amategeko u rwanda rugenderaho mu kwimura abaturage ku mpamvu z'ibikorwa by'inyungu rusange umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa yakurikiranye ibyo biganiro mwese mwarabyaye muzi uburyohe bw'urugo muzi n'ibibera mu buriri ndibaza nti ni gute umugore n'umugabo bazubaka urugo abana babateze amatwi cyangwa babareba umwe mu baturage batuye nyarutarama mu midugudu ya kangondo na kibiraro mu mujyi wa kigali bagomba kwimurirwa mu busanza arabwira abategetsi ko inzu bategekwa kwimurirwamo zitajyanye n'ibyifuzo bya bamwe mu bagomba kwimurwa ni mu biganiro byabahuje imbona nkubone n'umujyi wa kigali na minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu bareba icyakorwa ni umushinga umaze imyaka ine abaturage barabareba imitungo yabo ariko ubwumvikane bukomeza kubura hagati y'abimura n'abimurwa bwana godefure karamuzi uyobora umurenge wa remera yabanje gutanga ishusho rusange y'aho abaturage bagomba kwimurwa kuko ngo hatajyanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali ariko atararangiza ijambo abaturage batangiye kuvuga mu majwi yo hasi bamwe baseka bagaragaza ko batemeranya nawe profeseri anastase ishyaka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mu ijambo yagejeje ku baturage bahagarariye abandi muri uyu mushinga yababwiye ko ikibazo cyo kubimura kitari umwihariko w'iyi midugudu ahubwo kiri mu gihugu hose asaba ko bafatanya mu kugishakira umuti urambye ibibazo by'imiturire meya yamaze kuvuga ingorane zibirimo ntabwo kangora na kibira ariho hambere ntabwo ari aha byahereye nta nubwo ari aha bizarangirira siko bimeze ntabwo ari mu mujyi wa kigali gusa n'ahandi turabifite ahubwo dutangire tuvuge ngo siko dufite ibibazo binakomeye biremereye tubyicarire twiyorose cyangwa duhaguruke tubishakire ibisubizo ni ibiganiro byaranzwe no kungurana ibitekerezo ariko bitagize icyo bigeraho nko mu bindi bihe byatambutse abaturage basaba ko amategeko yo kubimura ku bikorwa by'inyungu rusange yakubahirizwa babimburiwe na bwana jean dodier shikama iyo turebye aho abantu bimurwa mu gihugu hose si umwihariko wa kangondo gusa ntabwo iryo tegeko rijya ryubahirizwa nyakubahwa tukaba twibaza icyaba kibura muri minisiteri muyobora kugira ngo iryo tegeko ryubahirizwe intimba abanyarwanda dufite ziterwa no kwimurwa ku mpamvu z'inyungu rusange zirangire nabazaga niba indishyi ikwiye ku mutungo w'umuntu ari agahato kubera igihe bamaze badafite uburenganzira ku mitungo yabo hari abavuga ko babuze ayo bacira n'ayo bamira bakikoma amategeko ko nubwo aribo batora amategeko baza kwisonga mu kutayubahiriza ariko turi guterwa agahinda nuko abana batubaza ngo ko mwatubwiye ko igihugu kidukunda tukaba tubaye mayibobo iki ni igihugu cyaba kidukunda kitatureberera ngo twige amategeko mutora twe turayakunda ariko twasanze mutayakunda impamvu mutayakunda ntimuyubahirize muravuga ko umuntu umutungo we ntavogerwa ariko twe turebye dusanga uwacu hari abawuvogereye kuko tumeze nk'abatawugiraho uburenganzira kuri iyi nshuro ubutegetsi bw'umujyi wa kigali buvuga ko hari imiryango mirongo ine n'umunani yemeye kwimukira i busanza mu mazu yabaye abonetse mu batanze ibitekerezo mu ruhame babiri gusa nibo bashyigikiye igitekerezo cyo kubimura ariko bagenzi babo nabwo bahitaga bavuga ko nta mitungo bafite aho bagomba kwimurwa hari n'uwarahiye aratsemba amanitse ukuboko kw'ibumoso ko atazajya muri iyo nzu y'uruganiriro gusa bitewe n'umuryango we bagasaba ko nibinaba ngombwa intumwa za rubanda zibahagarariye zashyira amategeko aboneye abaturarwanda bose bagatura mu mudendezo kandi inteko ishinga amategeko ni intumwa za rubanda nitwe bajya kurebera ntibicare hasi ayo mategeko bayashyire mu bikorwa ushaka inzu ntibayimuhe kuko ayishimiye ushaka ingurane ikwiye nawe ntibayimuhe kuko nawe yishimiye turi abanyarwanda duture twishimye dutekanye muri ibi biganiro hari bimwe mu bibazo byabazwaga abategetsi bakitangira itama nk'ikimenyetso cyo guha agaciro uburemere bwabyo ese minisita abatazabyemera bizagenda gute uzabigenza ute ko hari abanyarwanda benshi babifitiye mu mufuka bazamara n'iyo taje aho ngaho bizagenda biti icya gatatu ko hari umudugudu wa mbere wishyuwe ejo bundi hakaza undi muntu hariya hepfo mu gishanga hepfo hegereye uruhurura hatwaye abantu ejo bundi akabaka igenagaciro ryabo akabaka n'ibipapuro bandika amafaranga bashaka ibipapuro bakabyandika batwara sibo bagasinya akaba yategereje ibisubizo abo bantu nabo uzabatsimbura uzabigenza ute ibi biganiro byamaze hafi amasaha abarirwa muri atatu byarangiye nta cyemeranijweho n'impande zombi minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu shaka yizeje ko ibiganiro bizakomeza mu gukemura ibi bibazo uyu munsi niba hari ibyo ntashubije cyangwa hari aho bitageze neza ntacyo bintwaye ejo tuzagaruke twongere tubiganireho ariko dutere intambwe ntacyo tuzongera tubiganireho kimwe mu byo bamwe bibajijeho ni uburyo ubutegetsi budashaka gushikama ngo bwubahirize icyo amategeko ateganya mu mishinga yo kwimura abantu ku bikorwa by'inyungu rusange ahubwo bugashaka gutwarira abantu bose mu kivunge buvuga ko bugiye gukurikiza amategeko hari ababihomberamo ntacyo bwavuze ku bashaka ingurane y'amafaranga banakomeza gutsimbarara ko imitungo yabo ari ntavogerwa gusa bwumvikanye buvuga ko abafite imitungo ihenze buzabegera bukabaganiriza ukwabo abasesengurira ibintu hafi bagasanga hagati y'abaturage n'ubutegetsi hagombye kubamo abanyamategeko bahuza impande zombi ibi biganiro bibaye mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize hari hongeye kuzamuka intugunda aho bamwe bafashwe n'igipolisi bagafungwa bazira gusubira gushinga amahema mu matongo yabo kugeza ubu mujyi wa kigali urabarura basaga ibihumbi bitandatu bari batuye mu bishanga barimo abagera muri magana abiri mirongo itanu bo muri nyarutarama basenyewe ku cyumweru gitaha nibwo imiryango mirongo ine n'umunani byemejwe ko izimukira i busanza muri kicukiro iki kibazo gifata gufata umuzi mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kirareba imiryango isaga igihumbi magana atanu bose hamwe barakajwe bikomeye n'uko hari abaturanyi babo muri kibiraro ya mbere bishyuwe amafaranga bo bakaguma guhatirwa amazu ubutegetsi bw'umujyi wa kigali bukavuga ko bahawe amafaranga bishingiye ku miterere y'igishushanyo mbonera cy'umujyi aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali ndagushimiye eric bagira ubusa mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika rigira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri iki cyumweru cya mbere cya diventi karidinali mushya w'u rwanda nyiricyubahiro antoine kambanda yatuye igitambo cye cya mbere i roma mu butaliyani hamwe na bagenzi be cumi na babiri baraye bashyizwe mu rwego rw'ikirenga na papa francisco iyo misabereye muri kiliziya nkuru ya mutagatifu petero akimara guhabwa inkoni n'inkuyo n'ikamba karidinali kambanda yahaye ikiganiro ijwi ry'amerika ganira na mugenzi wacu venuste nshimiyimana
nyiricyubahiro karidinari antoine kambanda mbahaye ikaze ku ijwi rya amerika murakoze nshimishijwe no kubakira ku ijwi rya amerika kuri uyu munsi mwambitswe ikamba mugahabwa inkoni n'inkuyo nka karidinari mushya w'u rwanda ubu butumwa bushya mwabwakiriye mute nabwakiranye ibyishimo ni inshingano nshya mpawe kuko kiliziya y'u rwanda yinjiye mu mateka hari intambwe iteye mu rwego rwo gukura nyuma y'imyaka ijana na makumyabiri ivanjiri imaze igeze iwacu mubaye umwe mu bakaridinari makumyabiri n'umunani b'afurika ni intera ikomeye cyane eh, kuri kiliziya gatolika mu iterambere ryayo ku mugabane ijambo ry'imana ryafasha rite abakirisitu mu kwiteza imbere Eh, afurika ni umugabane w'isi ufite abakirisitu bagenda biyongera ni kiliziya iri mu gukura dushimishwa n'uko irimo kugenda ishinga imizi tubona abapadiri tubona abiyeguriye imana tubona za kiliziya ni kiliziya iri mu kubyiruka kandi tukaba dufite abantu bakunda imana abantu bakunda imana bubaha imana nubwo bahura n'ibibazo byinshi ariko nk'uko nyir'ubutungane papa yabitwigishije turi mu rugendo kandi muri urwo rugendo tugana yeruzalemu urugendo rutunyuza ku musaraba ndetse n'ibyishimo by'izuka ni ukuvuga rero ngo n'uwo afurika ihura n'ibibazo byinshi by'intambara by'ubukene by'inzara ariko muri urwo rugendo nyagasani imana turi kumwe kandi tumwizere twe guteshuka ngo tuve mu nzira ze ahubwo tumukurikire n'uzatugeza ku mukiro
kiliziya y'u rwanda ndetse na leta y'u rwanda ntibyakunze kuvuga rumwe cyane cyane nyuma ya jenoside ni gute mubona urwego muriho rw'ikirenga muri kiliziya ruzatuma muba nk'inkingi kanagazi y'ubwiyunge bw'abanyarwanda
ikigaragara ni uko twese tuba tugamije ikintu cya kubaka umuryango w'abanyarwanda icyakubaka ubuvandimwe n'ubumwe bw'abanyarwanda icyabafasha kwiteza imbere no kugira ubuzima bwiza bukwiye umuntu umukiro imana itwifuriza gusa rero hari igihe uburyo bwo kubikora cyangwa se inzira zo kubigeraho zinyurana aho rero niho mu kuganira ngo buri umwe wumve ko agamije icyiza nubwo yanyura mu zindi nzira ariko agamije icyiza dutahiriza umugozi umwe ni ibyo bigenda bifasha kugirana icyizere no gufatanya gufatanya mu byo duhuriyeho kubahana mu byo tudahuriyeho n'urukundo muri byose tukiri kuri kiliziya y'u rwanda nyir'icyubahiro karidinari hari umwe mu bepisikopi wakoresheje ijambo ukwijandika avuga ko hari abasaseridoti bijanditse muri jenoside hari bamwe bahamwe n'icyaha baragihanirwa ndetse baragifungirwa muri bo hari abafunguwe ubu ngubu bari hanze ariko ntabwo bemerewe gusoma misa iki ni ikibazo kiriho kivugwa muri kiliziya y'u rwanda mwebwe mukibona mute
ikibazo cya jenoside ni ikibazo gikomeye amategeko ya kiliziya ntabwo yigeze mu byo yagennye ntabwo yigeze itekereza kiliziya itekereza ku bapadiri bashobora gukora jenoside ubwo rero ni ukuvuga ngo hari ibintu bikigwaho ariko wakurikiza disipurine muri rusange ya kiliziya nuko iyo umuntu ari muri situwasiyo niko navuga itaranoga aba asabwe gusenga ku giti cye ariko noneho no kwirinda kuba ibintu byakomeretsa abakirisitu kuko igitambo cya misa bari abakirisitu umuntu akivugira ariko adashobora no kuba gutura igitambo cya cy'ukarisitiya wenyine rero ashobora kunozwa ni ibintu tutarabonera igisubizo kandi na kiliziya idukuriye nayo yavuga ati ntaho byigeze biba kiliziya y'u rwanda kimwe n'andi makiliziya ndetse n'ibindi bihugu by'isi byahuye na kino kiza cya kovide cumi n'icyenda ku buryo ubukungu bwa kiliziya y'u rwanda butifashe neza nzi neza yuko nta mafaranga muzavana i roma yo gufasha kiliziya y'u rwanda ariko nk'umuntu uri ku isonga rya kiliziya y'u rwanda muzafasha iki za diyosezi zimwe na zimwe zifite ikibazo cy'ubukungu kugira ngo n'abasaserdoti bashobore kubona ifunguro rya buri munsi n'ikibafasha gukora akazi bashinzwe nyir'icyubahiro karidinari ubukungu bwa kiliziya ni abakirisitu ku buryo rero iyo tuvuga ubukungu bwa kiliziya tugomba kurebera hamwe n'abakirisitu muri rusange niyo mpamvu kiliziya iharanira n'iterambere ryafasha abakirisitu kugira ubuzima bwiza gukora cyangwa se imishinga y'iterambere yabafasha icyo gihe rero ari na kiliziya ari n'abapadiri naho ubundi mu gihe abantu bakennye bashonje nanone ntabwo wavuga ngo urareba padiri gusa kuko nawe n'iyo hari icyo abonye agisangira na ba bakirisitu b'abakene ni muri rusange rero tunafatanya ndetse na leta mu kuzamura imibereho y'abantu kuko uko abakirisitu bagira ubushobozi ni nako na kiliziya nayo igenda ishobora gukora neza kurushaho ni ikibazo rero turebera hamwe cyane cyane ko ubu ngubu nyine imfashanyo ziba hanze zagabanutse cyane kandi n'uwadufasha hari na benshi baba bavuga bati umushinga dufite ni n'umushinga wafasha abaturage muri rusange igihe mwatorerwaga kuba umushumba dosezi ya kibungo mwafashe intego igira iti bose bagira ubuzima kandi ubuzima busagambye inyuma mwabaye arikepisikopi wa kigali none mubaye kadinari mbese intego yanyu izakomeza kuba iriya cyangwa se muzahindura intego yanjye ni imwe niyikomeza ni ukuvuga ngo bose bagire ubuzima kandi ubuzima busagambye ni ivanjiri ya yohani umutwe wa cumi umurongo wa cumi yezu kirisita agira ati nazanywe no kugira ngo bose bagire ubuzima kandi ubuzima busagambye ubuzima busagambye ni ubuzima bwa roho ariko roho itura mu mubiri ni n'ubuzima bw'umubiri ni ubuzima bw'imibanire iyo umuntu ari nyamwigendaho cyangwa se iyo umuntu abantu baryana mu muryango wacitsemo ibice bakekerana amarozi ubu nta buzima buba burimo ni ubuzima aho buri muntu cyane cyane abato bahabwa amahirwe yo kwiga n'impano bafite zigatezwa imbere kandi zikagirira imbere zikagirira akamaro abantu ni ubuzima bw'imitekerereze itekanye umuntu yishimye adahungabanye cyangwa se ngo ari umuntu w'igikange bahamutse ubuzima busagambye ni ubuzima bugari kuko umuntu ni mugari umubiri kuri roho umubano n'abandi mu mitekerereze ye n'uko gutekana k'umutima iyo ntego rero nayifashe ndi umwepisikopi ubwo ni mu rwego rwa diyosezi mbaye na arikepisikopi wa kigali noneho urwego rushobora no kugera kuri benshi kurushaho noneho ngubu nka karidinari noneho n'ubuyogezabutumwa ku isi mu nama nkuru ya papa bundeba mba mpawe amahirwe yo kugira ngo iyo ntego noneho igeze no ku isi hose ni imwe rero ikomeza ndabashimiye cyane nyir'icyubahiro Cardinal antoine kambanda ku bw'aka kanya gakomeye muhaye ijwi ry'amerika murakoze nawe ubutumwa bwiza
veniste nshimiyimana ndagushimiye kuri iyi nkuru waduteguriye hamwe n'umutumirwa nyir'icyubahiro Cardinal kambanda tumwifurize ishya n'ihirwe mu nshingano ze nshya